turashimiye komanda nyakumviriza ijwi rya amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikaze mu makuru y'ukuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na diana nininahazwe ndi muri studio ya gatanu ku ijwi rya amerika mu burundi abanywanyi b'umugambwe senel batari ku ruhande rwa agatongwasa yatanguje uwo mugambwe bamuvanye ku burongozi bwawo ni ngombwa rero bitegurire no kuja mu mahiganwa ya politike yimirije ndabasabe rero ntibisubire gutakaza umwanya mu mari n'amajambo atagira mvura uyu ni nestor gira uko ishaka niwe mukuru mushasha w'umugambwe senel utavuga rumwe na leta y'u burundi abagiye baragira ibyo bagira muri kahise si ibyo mwese muzi bakurikiwe nabi ibi vy'uno munsi bitaniye none na birya bagize muri bibiri n'icenda muri bibiri na cumi cumi na rimwe bitaniye uyu nawe ni umushingamateka agaton rwasa bivugwa ko yakombowe mu burongozi bwa senel mu rwanda umuyaga mwinshi waraye usenyuye amazu wonona n'imirima y'abanyagihugu igisirikare ca sudani canse gutanga agahengwe k'intambara umugambwe anc umaze igihe ku butegetsi muri afurika y'epfo ushobora gutakaza ibibanza vyinshi mu nama nshingamateka y'ico gihugu ido ni ido yano makuru yose duce ku masonga ni mu kanya mwe hafi y'amaradiyo yanyu kandi musangwa ikaze nshuti bakunzi bacu amakuru yacu tuyahera ku mugabane wa afurika muri sudan aho igisirikare ca leta ciyamirije agahengwe ko mu kiringo c'iramazani ukwezi kweranda kw'abaisilamu kwatanguwe uno munsi mu rugamba kirimwo n'abiyonkoye kuri leta ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu fidel niyongabo
general yasser al ata aserukira igisirikare cy'igihugu yatangaje ku buryo butomoye ko atagahengwe kazoba mu kiringo c'iramazani kiretse hari ibibanje gushikwako ivyatangajwe na general yasser al ata vyerekana ko ingwano hagati y'inteko za leta n'inteko zayiyonkoyeko itariko irahagarara vuba abasirikare ba leta basaba ko inteko ziyonkoye kuri leta zizwi ku izina rya rsf ziva mu bice abasivile babamwo hamwe n'ivyo bahuriramwo biri mu masezerano yashitsweko mu biganiro vyabereye mu gisagara ca jeda muri arabiya saudite mu kwezi kwa gatanu mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ivyatangajwe na general yasser al ata vyerekana ko igisirikare ca leta kizokora ibishoboka vyose kugira amasezerano yapfunditswe n'amategeko vyubahirizwe yamara inzira y'amahoro iracarimwo ibibazo bikomeye inyishu y'inteko ziyonkoye kuri leta ku vyatangajwe n'igisirikare ca leta ntitomoye gushika ubu utwigoro twabaye imbere yaho two gufasha gushika ku masezerano yo guhagarika ingwano muri sudani ntaco twashitseko
fidela urakoze muri afurika y'epfo amatohoza yerekana ko umugambwe uri ku butegetsi anc uzotakaza ibibanza bitari bike mu nama nshingamateka mu matora mu kwezi kwa gatanu bikaramuka bigenza uko rero buzaba bubaye ubwa mbere kuva nelson mandela yatanguje umugambwe ashikanye awushikanye ku butegetsi haraheze imyaka mirongo itatu fidel turacari kumwe abanyafurika y'epfo bazokwitaba amatora agenewe gutora inama nshingamateka nshasha ku itariki mirongo ibiri n'icenda y'ukwezi kwa gatanu iyo nama nshingamateka nshasha izoca itora umukuru w'igihugu azokwirikira ivyatojwe mu kwezi kwa kabiri n'ikigo brenters foundation gikorera mu gisagara ca johannesburg vyerekanye ko abashigikiye umugambwe anc muri afurika y'epfo ari ibice mirongo itatu n'icenda kw'ijana bari ibice mirongo ine na kimwe kw'ijana mu kwezi kw'icumi mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu mu gihe bari ibice mirongo ine na bine kw'ijana mu kwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri hamwe umugambwe anc woronka ibice biri munsi ya mirongo itanu ku ijana mu matora yo mu kwezi kwa gatanu uwo mugambwe wotegerezwa kugira urunani n'iyindi migambwe mito mito kugira ubandanye kuyobora afurika y'epfo ishusho y'umugambwe anc yaratosekaye mu myaka cumi irangiye bivuye ku butunzi bucumbagira urugero rutera rwiyongera rw'ubushomeri hamwe n'amarorerwa ya ruswa yabaye ndanse y'abategetsi bakomeye muri leta perezida wo muri iki gihe muri afurika y'epfo sirile ramaposa yaragerageje gusubiza umutamana umugambwe anc hamwe no kunagura ubutunzi bw'igihugu kuva asubiriye jacob zuma mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yamara ntivyamworoheye umuyaga nkuba wama wacitse mu gihugu ivyo vyerekana ukugena umugambwe anc utaronsa neza abanyagihugu ibintu ngenderwako bakeneye mu kwezi guheze perezida ramaposa yaratangaje ko umugambwe anc uzokora uko ushoboye kose kugira utorera inyishu ibibazo igihugu kirimwo niyo watsinda bikomeye mu matora ategekanijwe mu kwezi kwa gatanu
turacari ku mugabane wa afurika leta ya etiyopiya n'abaserukira leta yo mu ntara ya tigreya uno munsi ku wa mbere bagiranye ibiganiro bigamije gutorera inyishu ibibazo bigisigaye ku vyerekeye gushira mu ngiro amasezerano yo guhagarika ingwano ayo masezerano yatewe ku mukono mu kwezi kw'icumi na rimwe ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri fidel niyongabo n'ubu niwe atubandaniriza ino nkuru amasezerano yatewe ko igikumu mu gisagara ca pretoria muri afurika y'epfo yarafashije kurangiza intambara yihaye inkumbi yamaze imyaka ibiri mu ntara ya tigreya hisunzwe ayo masezerano umuhari tigray peoples liberation front tplf mu mfunyapfunyo waremeye gushira ibigwanisho hasi gusubiza abagwanyi bawo mu buzima busanzwe hamwe no gushikiriza igisirikare ca leta ibigwanisho bikomakomeye leta ya etiyopiya nayo yaremeye kongereza imfashanyo zigenewe abanyagihugu bo mu ntara ya tigreya gukura inteko zo mu mahanga mu gihugu hamwe no gutanga amafaranga agenewe gusubira gusanura ivyononekaye mu bice vyasinzikajwe n'ingwano yamara abayobozi b'umugwi tplf bagirije leta ya etiyopiya ko itubahiriza amasezerano yapfunditswe kandi ko yanse gushira mu bikorwa ingingo nkuru nkuru ziri mu masezerano yahagarikiwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika olusegun obasanjo yahoze ari perezida wa nigeria na uhuru kenyatta yahoze ayoboye igihugu ca kenya bariko barahuza impande zose mu biganiro hagati ya leta ya etiyopiya n'umuhari tplf
hejuru y'amerika turabandanya n'amakuru hirya nino ku isi ku yindi migabane aha muri amerika perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden ahava ashikiriza ijambo abakuru b'amaleta atandukanye ya amerika n'abandi bategetsi b'inzego zo hasi baharurwa amajana n'amajana ni mu ikoraniro rihava ribera aha washington dc fideni yongabo mu ijambo ryo mu gikorwa co kwiyamamaza yashikirije ku munsi wa gatandatu w'indwi urangiye mu gisagara ca atlanta muri leta ya georgia perezida biden yaragabishije ku vyerekeye inkurikizi zikomeye hamwe donald trump yahoze ari perezida yotsindira ikindi kiringo mu matora rusangi azoba mu kwezi kw'icumi na rimwe k'uyu mwaka perezida joe biden agira ati My lifetime has taught me to embrace the future of freedom and democracy. And Trump and I have a very different value set, if it isn't obvious already.
ubumenyi nagiye nunguka mu mirimo yose nagize bwanyigishije gushyira imbere ahazaza harangwa n'ubwigenge na demokarasi jyewe na trump turangwa n'imico itandukanye niba mutarabibona imico yanjye ifatiye ku migenzo iranga amerika ibindi bice by'isi bitureberaho nk'urugero rw'indangagaciro z'ubuntu ukuri n'uburinganire kuri bose nyamara twese tuzi ko donald trump abona amerika mu buryo butandukanye abona amerika irangwa n'ishyari no kwihimura jyewe si byo bindanga kandi sibyo bibaranga namwe banyamerika donald trump nawe nyene yaratunganije ikoraniro ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye muri leta ya georgia hafi y'igisagara citwa rome yagirije perezida joe biden ku vyerekeye urupfu rwa laken riley umunyeshuri w'imyaka mirongo ibiri n'ibiri yiga ivyerekeye ubuvuzi yishwe mu kwezi guheze mu gisagara ca athens muri leta ya georgia umwimukira yinjiye muri amerika mu buryo butemewe n'amategeko yarahagaritswe inyuma y'uko yagirijwe ko ari we yamugandaguye donald trump yagize ati
laken layiri yari kuba akiri muzima muri iki gihe iyo joe biden atari kuba yarafunguye n'imipaka ya leta zunze ubumwe za amerika akareka inkozi z'ikibi ibihumbi n'ibihumbi kwinjira mu gihugu
leta ya georgia yaragize uruhara rukomeye mu ihiganwa hagati ya biden na trump mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri biden yatsinze muri iyo leta n'amajwi arenga gato y'ibihumbi cumi na kimwe n'amajana indwi imigambwe yombi uko ari ibiri y'abademokarate n'abarepublika iriko iritegurira irindi higanwa aho bategetsi basa n'abanganya amajwi aherutse gutohozwa
arakoze mugenzi wacu fidele niyo ngabo ukura amakuru hirya nino ku isi yaduteguriye akaba ahejeje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram facebook na uh, x ni voa radiyo yacu mu kanya duca tuja mu karere k'ibiyaga binini vya afurika imiyaga y'igihuhusi yarayisenyuye amazu arenga cumi n'atanu mu gihugu cy'u rwanda imbere ko duca tugaruka kuri iyo nkuru n'iyindi tuyabafitiye ku by'umutekano wa repubulika ya demokarasi ya kongo tubanze gato tunyarukire mu rumonge aho uno munsi abanyarumonge mu ntara ya rumonge co kimwe n'abayisilamu bose bo ku isi batanguye ukwezi kw'amapfungo bita ramazani mu burundi rero abanyagihugu bo muri iyo ntara ya rumonge imwe mu zibarizwamo abayisilamu benshi mu gihugu bavuga ko batazokoroherwa kuko ibiciro vy'ibiribwa vyaduze inkuru y'ijwi rya amerika ateguye iciye ku bakunzi bayo mu burundi mwisomerwa na thierry ndayishimiye i kigali mu rwanda oya ntibizokoroha ko kubera turabona ibiciro by'ibidanda byaduze cyane ku giciro kiri hejuru cyane rwose turabona ko isukari ubu tugiye mu makungu ntibaza ko tuza gukenera isukari ku bwinshi reka ngo dusabe bene wacu b'indongozi nubwo ubu bari abakirisu badufashe kuri icyo gikorwa kuko ni ukwezi kumwe gusa tarenga niho twosaba ako karusho k'isukari gwiriye abo ni bamwe mu bayisilamu bo mu rumonge bigana ibibazo bafite muri kuno kwezi kw'amafungo batanguye kuri uyu wa cumi na rimwe ntwarane bafite ikibazo cy'ibiciro by'ibifungurwa bibafasha muri kuno kwezi kweranda mu isoko nkuru ya rumonge kuri uyu wa cumi na rimwe ukwezi kwa gatatu igiciro cy'ibiharage cari hagati y'ibihumbi bibiri n'amajana atanu n'ibihumbi bitatu n'amajana umunani bivuye ku bwoko bwabyo umuceri ugurwa hagati y'ibihumbi bitatu n'amajana abiri n'ibihumbi bine n'amajana abiri umutigiri w'ibijumbu canke imyumbati wavuye ku bihumbi bibiri uja ku bihumbi bitanu ikiro c'ibiraya cahora ku gihumbi n'amajana atanu kigeze ku bihumbi bibiri ifu y'ingano ikorwamwo icapati imikate n'ibitumbura yavuye ku bihumbi bitatu n'amajana atandatu ija ku bihumbi bitatu n'amajana umunani kubera ukwezi kw'amafungo vyitezwe ku biciro by'ibifungurwa bizobandanya kuduga kuko biba bikenewe cane n'abayisilamu basanzwe bagwiriye mu gisagara ca rumonge kigira kabiri mu bwinshi bwabo inyuma y'umugwa mukuru wa muyinga mu gihe c'amafungo abayisilamu bakunze gufungura cane cane umuceri ibihingurwa mu ifu y'ingano n'ivyamwa kandi abifise bagasumira canke bagasangira n'abafise uburyo buke uyu muyoboke w'idini rya isilamu twamusanze ku musigiti mukuru wa rumonge niwe yadusiguriye igituma ibifungurwa bizimbye uburundi zibaze gaze kuko uburundi zikirenga uravye nk'akarorero bona nk'ubu ibitaro vyarabonetse mugabo ntibavyorosha b'imiduga nabo baca baguma urumva bagumye bafata nko mu bihe ibitaro bitariho ntibafunguza usanga iyo mizigo nk'iyibonetse kugira ngo ushinga hano ngaho mu rumonge umenga biragorana iruhande y'ibyo mu rumonge muri kino kiringo nta byeze ahubwo benshi bariko barasozera itera ry'ibiharage basanga kandi kuronka amafunguro bitaboroheye babona tugiye mu mafungo isukari ntituzi aho tuzoyikura ibiharagi byaraduze umuceri waraduze emu ni ingorane gusa kweri tusaba batuzanire basi n'agasukari kazi n'ibiharagi bizimbye ariko turabibona isukari ndayo tubona izimbe basi tuyibone uyu mukenyezi ati hari ikizogorana kubera ubukene bw'isukari idakwe izogorana kurya kubera ubukene ni bwinshi kuyironka mbona umenga n'ubw'imana bwonyine imana ntizodufasha kugira tuyifunge tuyishobore ico bita idaku ni imfungurwa bafata y'izuba rirenze ziba zigizwe ahanini n'ivyamwa ubuyi canke icayi bikenera isukari ibikozwe mu ifu y'ingano n'utundi dufungurwa tworoshe uyu mugabo we ivy'isukari asa n'uwavyibagiye mu rugo iwe isukari coco navuga nti nakayobera abahinga kubera yuko agenda amaze nk'imyaka ibintu n'abana babibakuyemo banywa amazi kabisa yego kuko n'abandi basigaye bakora ubu bakoresheje amaji bumva yuko naho nyine ni ingorane kubera yuko bica bituma haba ingorane kuko bijya biji nabyo nyine bitera indwara rero uciye ubivangana wa musuru abantu banywa urumva ni ingorane zindi z'ingaruka mbi ku magara y'abantu isukari aho mu rumonge itangwa n'abajejwe intwaro ugasanga mu muryango barose nk'ibiro bibiri bizomara ukwezi baratonda iyo yabonetse bamwe bakaronka abandi bakabura abo bayisilamu basaba abajejwe intwaro ko agasukari bahora bahabwa ku mutumba canke muri karitsiye kokongerezwa basaba kandi abakirisu babana ko bobahebera ako gasukari kugira ngo amafungo yabo agende neza mugabo isukari iza kutugora cyane kubera isukari ribone bufuma badufasha basi n'abayisilamu batazi isukari bakaduha ibintuze ibiro bibiri bibiri cyangwa bitatu uko babibona kugira bidufashe n'iminsi mikeya uburongoye umuryango w'abayisilamu mu rumonge mwarimu nije imbere ramadani ntiyibagira kwibutsa abayisilamu ko gusangira hagati y'abifise n'abafite amikoro make bitegerezwa kubaranga nk'uburongoye abayisilamu iyo mubwirwa ngo tuma tubikora iminsi yose ubu bafise umurenge kwiyongera arafasha abatashoboye kugira ngo nabo nyene bashobore kugira amafunguro bafise ivyo bafungura n'iyo sukari bayironke nabo nyene rero nk'uko twatwikoreye imyaka yose n'uno mwaka niko tuzobigenza aba bayoboke b'idini rya isilamu mu rumonge bati nubwo ibifungurwa bizimbye ibwirizwa ryo gusangira tuzoryubahiriza bizokunda none ubwo bizocureka gusangira n'umubanyi ngo kubera ibifungurwa bizimvye ubironse muzosangira uko bingana mubisangire uko nyene Oya, birakunda kuko ni ibintu nyene ni ibintu biva ku mana birakunda vrema bibe bikeya tubisangire byinshi ni uko nyene tubisangire Eh, mugabo kenshi ibintu byo kurya nta probleme kweri birimo bube bukeya tukaja dusangira turi benshi nta ngorane Ku kibazo c'isukari abayisilamu basaba ko bohabwa iyikwiye uwurongoye komine ya Rumonge Augustin Minani abemerera ko n'iyo isukari yaboneka bazofashanya n'uburongozi bw'abayisilamu mu Rumonge kugira ngo bige neza ukugene agasukari kokongerezwa kandi kagashikira abayisilamu baba bagakeneye cane cane mu gihe c'amafungo.
Thierry Ndayishimiye urakoze kudusomera iyo nkuru mu gihugu cy'u Rwanda ah, naho mu karere ka Rubavu imiyaga y'igihuhusi yarayisenyuye amazu arenga kuri cumi n'atanu uwo muyaga wononye n'imirima y'abanyagihugu nk'uko umenyesha amakuru Gloria Tuyishime yabibonye ari ku rubuga
ijwi rya amerika rigera mu murenge wa mudende mu kagari ka bihungwe twasanze zimwe mu nzu zasenyutse bikomeye izindi zagiye zivaho ibisenge imwe mu myaka y'abaturage yangiritse ndetse n'amashyamba twasanze kandi bamwe mu baturage bagerageza kurokora tumwe mu twasigaye mu matongo yabo nubwo byasaga naho ari ntatwo ndetse kubera umuyaga bashakishaga ngo barebe ko babona bimwe mu byatwawe nawo uku ni nako bamwe mu baturanyi b'aba baturage bageragezaga guha ababo bahuye n'ibiza umuganda basanasana inzu zangijwe ijwi rya amerika ku ikubitiraganire na nzabakurikiza theogene umubyeyi w'abana barindwi utuye mu mudugudu wa mwirima muri aka kagari ka bihungwe umuyaga waraye usenye inzu ye utembereye muri iyi nzu ubona ko nta na kimwe yasigaranye kuko byose byatwawe n'umuyaga yatubwiye uko byagenze nari nagiye gusenga arambwira ngo inzu zanjye ziragurutse hari hari izuba nta kibazo cy'induza kiriho ibiza ngeze mvuye ku rusengero ngeze hano nsanga byabaye guca niko ntabisanze ni umuyaga gusa nta mvura nta mvura yari yakitse bandumyeho ngo inzu yanjye zirasenyutse ari umuyaga abana n'abaturanyi banje bari bari gutabaza ngo iwanje haragiye kugeza ubu nzabakiza ntafite aho kurambika umusaya uretse kuba muri iri joro ryakeye abaturanyi babatije aho kuryama kuko ndababaye mfite ime- abana barindwi nabuze ahandi nabacumbikisha Mm, bamwe bari kuja mu baturanyi ubundi ahandi tugaku- tugafunga hano tukaba mu kibanza ni ukubashyira mu baturanyi ubwo aba- aba- aho baraye bakararaho abandi baka- bakagira tukaba tukaba turi hano mu rugo turi kwirogosha amahema nta ni abaturanyi hategekimana inoseni afite abana atuye muri aka gace we byabaye umwihariko kuko umuyaga ntiwasize n'itafari rimwe rigeretse umugore we n'umwana bari mu rugo ubwo uyu muyaga wabibasiraga bibaviramo gukomereka eh kwihomamvya ni ikibazo hagati ya miliyoni itatu wari ndangije kuyikingana yasigaye kuyitaha gusa niba twagize uko twabyakiye niba twagira iki niko kibazo kamwe mwandohoza kubona umugore wanjye yahungabanye umuntu ngo nagenze ute ibyo bajanye bajanye ubu ibyasigaye ni uko uyu muturage yongera kuvuga yuko ashenguwe n'igihombo yahuye nacyo kuko nta bundi bushobozi afite bwo kongera kubaka arasaba inkunga none ko ari guterateranya se umuntu akabona igihombo agashiraho hari ikintu cy'umuntu akoraga ino karugushakisha nibyo nakoraga Uh, umva mwuka byarama cyekaza kagame ahari aturenganuye nje nta bundi bushobozi mfite imbere n'inyuma naha ndindi ubu ni abaturanyi bari kunzanira n'utwo kurya ngo pe ni ukundenganura umucuruzi w'ibirimo umuceri ifu n'amakara muri aka gace uwizeyimana brigitte nawe yatubwiye ko ntacyo yasigaranye yewe n'amafaranga yari abitse mu iduka rye umuyaga wayatwaye yatubwiye ko agereranyije yaba yahombye ibihwanye n'agaciro k'amafaranga ibihumbi ijana na mirongo itanu y'u rwanda ubwo rero mu rugo ni mu rutsiro nari ngondesheje uko mbona kongera kubona yo gukondesha birangoye turasaba leta ko yadukondeshereza bakaduha n'udufaranga tukongera tugakora Eh, abana tutongeye dusibwe turagira dufata akakwato tujya gusabiriza si ikibazo dufite ubwenge- ubwungenge bw'ubuzima kuntu twako nta byo kurya dufite turacumbitse benshi muri aba baturage batunzwe no guca inshuro bakabona ibibatunga basobanuriye ijwi rya amerika ko kongera kubona ubushobozi bwo kubona uburaro ari ikibazo bose basaba leta ikintu kimwe turasaba ubufasha budufashe wenda duhaye amabati yaduhaye amabati ijwi rya amerika yavuganye n'umuyobozi w'akarere ka rubavu bwana murindwa prosperi twamubajije icyo ku ikubitiro bagiye gufasha abo baturage ni uko yadusubije Eh, ariko natwe tugahita eh, dukorana na minisiteri ishinzwe imicungire y'ibiza n'ibikorwa by'ubutabazi minema Eh, tukayishyikiriza raporo haba hari nayo igira sitoke eh, sitoke ya reserve Eh, ubu izo nizo procedure turimo ubu ngubu kugira ngo minema idutabare imiti n'ibindi yashobora kubona muri sitoke yayo ibindi tukazakomeza kugenda tubikemura gahoro gahoro uyu muyobozi yongeye kuvuga yuko bitewe n'umuyaga mwinshi ugaragara mu duce twegereye ishyamba ry'ibirunga aka karere gafite gahunda yo gusanura amazu afite ibisenge bishaje kuko ariyo yibasirwa cyane yanagiriye inama abaturage cyane cyane batuye muri aka gace kuzirika ibisenge muri ibi bihe by'imvura ivanze n'umuyaga buri muturage wese akwiye guhora yiteguye ko ibiza bishobora kumugeraho hanyuma akareba ibiri mu bushobozi bwe akabikemura kuzirika ibisenge by'inzu abatarabikoze cyangwa abatarabikoze neza babikore bihuse n'iyo inzu yaba imaze igihe kinini cyane kongera kuzirika igisenge ni inshingano uretse amazu y'abaturage yangiritse amashyamba amashyamba agiye akikije aka gace ndetse n'imirima y'abaturage nabyo byangiritse mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize mu ntara y'uburengerazuba habaye ibiza byahitanye ubuzima bw'abaturage barenga ijana gloria tuyishime ijwi rya amerika
ijwi rya amerika rihuza abantu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru tuhafitiye imwe mu karere k'ibiyaga binini vya afurika mu burundi umurwi utari ku ruhande rw'umushingamateka gaton gwasa wamuvanye ku buyobozi bwawo gwasa yasubirijwe nestor gira uko ishaka yatoje kuwa mungu biciye mu ikoraniro kaminuza ryabereye ku murwa mukuru w'intara ya ngozi mu buraruko bw'uburundi ibindi kuri no nkuru na elojuri kaneza ari nairobi muri kenya aha nyine mutwice iyo iminota twahawe tuyitwe muri abandi bayitwambure muri abandi
abo n'abashingamateka bashigikiye mugenzi wabo agatorwasa ku burongozi bwa senere bariko basorwa n'igipolisi bariko bagerageza kwinjira ahabereye ikoraniro kaminuza ryo kuri uyu wa mungu nestor kugira uko ishaka asanzwe ari umukozi mukuru mu bushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu yarahije nabi abaciye umugani ko atawusomera induru zivuga yatorewe manda y'imyaka itanu kurongora uwo mugambwe wari umaze umwaka urenga uri mu njyane yavuze ivyo agiye kwihatira harimwo kwitegurira amatora yimirije ni ngombwa rero twitegurire no kuja mu mahiganwa ya politike yimirije ndabasabe rero ntidusubire gutakaza umwanya mu mari n'amajambo atagira mvura aducanishamwo ahubwo dufatane mu nda turazi twese ko uyu mugambi wacu senel ukomoka kuri nyakwigendera umuhisi twabuze tutanse enjeniyere gawuturemi mukaba muzi neza ko yaharaniye demokarasi ngeza buntu aharanira kunywanisha abarundi yiyamiriza agacinyizo aho gaturuka hose n'ubuzima bwiwe mbere aremera rutanga ndabatumire rero mwese kugendera iryo ragi yadusigiye agatorwasa iryo koraniro ryabaye adahari mu kiganiro cyihariye ha ijwi rya amerika i nairobi muri kenya yemeje ko atatumiwe avuga ko ryahonyanze amategeko kuko abaritumye ko batari babifitiye ububasha rwasa yemeza ko atabwoba batewe no kubona hatowe indongozi nshasha z'umugambwe yashinze abagiye baragira ibyo bagira muri kahise si ibyo mwese muzi bakurikiwe nande ibi by'uno munsi bitaniye none n'abijya bagize muri bibiri n'icyenda muri bibiri na cumi cumi na rimwe bitaniye nicyo bakangishanya ko ari ukwica icyo bakangishanya ko ari ugufunga ubutazopfa n'indi nta bapfunze abandi ubu nabo bafunzwe uwapfunga uyu munsi wewe ejo we ntiyopfungwa nibaza ko n'ibigwanisho bitafise agaciro nibashira ibirenge hasi biyumvire ineza y'uburundi aho kwiyumvira ineza y'akagwi k'abarundi abatorewe kurongora senere ariko nabo nyene hari impungenge bafise zirimwo abantu bafungirwa ubusa abarundi bakiri mu buhungiro n'ibindi mu gihugu cyacu hari abantu bafunzwe benshi bazira ibya politiki turabasabye nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'uburundi mudufungurire izo mfungwa zose za politike muhereye ku nyangamugayo nyinshi zifungiwe kuba ziyoboka umugambwe senere hategurwe neza ukundi impunzi zohungurwa atahagahato abantu bose bahabwa amabanga hakoreshejwe ubushobozi murengere nyenicubahiro akahitiye ka mpinga yanje canke ka mwana wa mama mu bisanzwe ibikorwa byose vya senere vyari vyahagaritswe kuva mu kwa gatandatu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu umushikiranganji w'intwara yo hagati martin teretse yasiguye ko yashatse kwirinda imishamirano yo kwaduka hagati y'impande zibiri zitumvikana mu mpera z'ukwa cumi na kabiri perezida ndayishimiye yavugiye mu kiganiro mu ntara ya cankuzo mu buseruko ko nawe yari kubigenza uko iyo aba mu kibanza ca niteretse ikibazo cya senere amaraporo jewe daronka y'imigambwe yose ingene bimeze niwo mugambwe nsigaye mbona urimwo amacakubiri hagati yabo umugabo naba umugabo mu rugo iyo urugo rwawe ururetse rukabamwo injyane ruca rugayika ugacavuga urumva ngo ni uw'inyuma y'urugo bwaje kunyononera mbere reka naje yaranyandikiye enda akubwira enda biravye amategeko yose umushikiranganji ivyo yakubwiye vyose wokora embona na jewe yomba umushikiranganji nivyo nari kukubwira rwasa muvunira akagohe n'amanyanga n'ubuswaganyi n'ubuhemu butagira n'izina mbere uri kurakora ibintu nk'ibyo uri umutware nawe uba uri kurahemukira abagushize none ejo abarundi nibagira ingendo bose yo guhonyanga amape- amabwirizwa n'amategeko ubwo burundi buzoba buzoba ubwande ko umukuru w'igihugu yavuga ngo wariyamirije ngo amakudeta ngo ibiki n'ibiki ku byabaye hariya za nigeri n'ahandi yirabiye hirya ati genda mugire ibe- ibyo mugira hariya muri seneri ejo ko mbona ibibazo ari byinshi ubu nawe bomutembagaza ko numva umenga ntibanezerewe cyane nuko ibintu byifashe mu gihugu yoheza aka- aka- aka- akaririra nde cyangwa abantu beza bakavuga ngo iki runanirwa batavuga rumwe n'ubutegetsi mu bihugu vya afurika na rwasabereye umunywanyi rugabisha ko rushobora kwitwarira leta y'uburundi hamwe itomurenganura martha karuwa yari yitoreje mu kibanza c'icegera ca perezida muri kenya mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri yavuze ku izina ryabo nawe yahaye ikiganiro cihariye ijwi rya amerika We urge the authorities in Burundi to desist from unwarranted interference with CNL.
turinginga abategetsi mu burundi kureka kwivanga mu itunganywa rya senere bubahiriza agateka ka zina muntu nka demokarasi umugambi utavuga rumwe n'ubutegetsi ufite inguvu ni nkenerwa muri demokarasi ifatiye ku migambwe myinshi kandi bituma abanyagihugu b'akarere n'isi yose bavyungukiramo Our continent and the world.
kuwa mirongo ibiri na gatandatu ukwezi guheze rwasa yari yandikiye umushikiranganji w'intwara yo hagati amusaba gukoresha ikoraniro ryo gutorera inyishu ibibazo biri mu mugambwe inyishu yahawe ijwi rya amerika ryabonye yaramuhebuje mubwira ko senere itemerewe gukorana bugingo n'ubu uwo mugambwe ukomoka kuri fnr yahoze ari umuhari w'inyeshamba z'abahutu umwihariko usangiye na sndfdd uri ku butegetsi wamuvuga ko amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri wayibwe imbonanya naho sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro yawuhebuje ku kirego watanze eroge buri kaneza ijwi rya amerika
Eroje wirikaneza urakoze mu kanya rero turaza guhana agahindukira ariko imbere yaho mbanze ndabasaba ikigongwe kuko hari inkuru nari nabemereye mu by'umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntashoboye kubashikiriza kubera umwanya muto iyo nkuru rero muri make yavuga ku ngwano ibandanya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abarwanyi b'umurwi wa me 2023 babandanya kwigarurira uduce dutandukanye twa teritwari ya Rucuru iri mu ntara ya Kivu ya Ruguru societe civile yo muri iyo ntara ya kivu ya ruguru isaba rero perezida w'igihugu ca congo felix tshisekedi guhindura abayobozi b'igisirikare ca congo frdc ino nkuru ya jimi shukurani bakomera turaza kuyigaruka ko makuru yacu ari imbere ngende ndabibukije muri make ko igisirikare ca leta ya sudani ciyamirije agahengwe ko ku kiringo c'iramazane mu rugamba kirimwo n'abiyonkweye muri leta hanyuma muri afurika y'epfo naho amatohoza yerekana ko umugambi uri ku butegetsi anc uzotakaza ibibanza bitari bike mu nama nshingamateka mu matora yo mu kwezi kwa gatanu bikaramuka bigenza uko buzaba bubaye ubwa mbere kuva nelson mandela ashikanye uwo mugambwe ku butegetsi haraheze imyaka mirongo itatu muri etiyopiya naho leta y'ico gihugu n'abaserukira leta yo mu ntara ya tigreya uno musi kuwa mbere bagiranye ibiganiro bigamije gutorera inyishu ibibazo bigisigaye ku vyerekeye gushira mu ngiro amasezerano yo guhagarika ingwano yatewe ko umukono mu kwezi kw'icumi na rimwe ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri mu karere mwabyumvise yuko mu burundi co kimwe n'ahandi mu rwanda hose ku isi hose hatanguye ukwezi kw'amafungo bita ramazani ku ba isilamu bose aho bari abayisilamu rero muri ko muratwumva ku ijwi rya amerika ekipe yose tubifurize kuzogira ukwezi kwiza kw'amafungo aho muherereye hose nino ngaha duce dusozerera amakuru twari tubafitiye kuri uno mugoroba kuri mikoro muri studio ya gatanu ku ijwi rya amerika mwari kumwe na diane ninahazuye muhinga bw'ivyuma ba riyo ajeneur bari kumwe na nadia taha bakoze ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza ijoro ryiza tuze twongere ejo mu bindi biganiro mu kurindira muze murakubitiza amaso ku mbuga ngurukanabumenyi zacu facebook ni voa radiyo yacu
It's a MK record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Unasikiliza sauti ya Amerika, tusikilize sauti ya Amerika, yeah.